iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga cya none muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro muri isanga nyirizina reka tubanze tubagezeho amakuru avunaguye avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya frederic nkurikije urakoze edi muriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic gunikije inshamake y'amakuru atangazwa mu rundi muri iki gihe imiryango ishika kuri mirongo ine n'itanu y'abamugariye ku rugamba baba mu kigwati c'ikarurama aho ni mu ntara c'ibitoke basaba gufashwa turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzikowanyanka yakurikiranye iyi nkuru evariste imfashanyo abanyagihugu basaba niyo mu rwego uruwe
ego frederic nk'umukije nk'uko bivuze abo basubijwe mu rugamba na cyane cyane abamugariye ku rugamba bo muri siriya karurama mu cibitoke imfashanyo bakeneye ni iy'umutekano bavuga ko bari ku rubibe n'igihugu cya congo iharanira demokarasi aho rero ngo hama havuze amasasu bagasaba yuko boronswa ikirindiro kuri icyo kibazo umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi yamenyesheje ko abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare baca bihutira gutorera umuti icyo kibazo ikindi kibazo cya kabiri bafise ni ikijanye n'amatara bari baronkejwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane batanguye kuba muri shishigwati bya byuma bibaha umuyaga nk'ubu uvuye ku mishwara y'izuba ariko gushika uno munsi imiryango igera kuri mirongo itatu irara mu kizina bamaze igihe kingana iki batera ako kamo gasaba umutekano eka n'umuyaga nkuba
ako kamo bagateye muri ino minsi aho hatanguriye rero kumvikana amasasu hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho igisirikare cya kongo gihize iminsi gitera imigwi y'abitwaje ibigwanisho bari muri ako karere ariko rero umuvugizi w'igisirikare wewe yavuze yuko ibibazo abo bantu basubijwe mu buzima busanzwe basanzwe bagendana ubumuga muri kino gihe ari ibibazo bimwe bimwe bigiye gutora umuti mu minsi ya vuba n'ibindi avuga yuko bidashoboka kuko igihugu kiri mu bibazo by'ubutunzi ku byerekeye umuyaga nkuba naho icyo si ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu kanya gatoya
ikibazo cy'umuyaga nkuba koroneri gaswari baratuzi avugira igisirikare cy'u burundi yatumenyesheje yuko hariho umugwi wo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba uriko ugira ingendo mu gihugu hagati ahantu kubwira frederic yuko ico kigwati c'ikarurama ni kimwe mu bigwati byubatswe mu ntara zitandukanye z'igihugu bibamwo abasubijwe mu buzima busanzwe na cyane cyane abagendana ubumuga bubakiwe ayo mazu bahabwa n'ibyo vyuma bifata bibaha umuyaga nkuba uvuye ku mishwara y'izuba muri ino minsi bivugwa yuko henshi ivyo vyuma bibaha umuyaga nkuba bisa n'uko bitagikora akaba yavuze ko nabo barungitse ku rubuga nimba bagarutse bazoca bafata batorera umuti icyo kibazo bazoca bafata umwanzuro ukwiriye kugira ngo abo bamugariye ku rugamba bashobore kuronka umuco mu gihe cy'ijoro tugusabe ubandanye udutegurira iyo nkuru mu kanya turagutera akamo uduhe inkuru yuzuye mu burundi kandi haravugwa inkuru y'uko muri lise y'irubanga abanyeshuri bashobora kubura icyo bafungura mu gihe hatogira igikozwe turi kumwe na mugenzi wacu fidelite ishatse yakurikiranye inkuru ibintu byifashe gute fidelite
uko byifashe ni uko lise ya rubanga iharanye ababa bayifungwa z'abanyeshuri amafaranga yababa imiliyoni z'amafaranga y'amarundi ijana na cumi rero abo batanga ifungurwa bakaba baragabishije yuko mu kwezi kwa gatanu hamwe batoronka n'udufaranga na dukeya batazosha kandi kubaha ibifungurwa baha abanyeshuri mu gihe mu kwezi kwa gatanu koshika ayo mafaranga uyu mutata utaraboneka abategetsi barongoye iryo shure bategekanye iki
abategetsi no kuvuga yuko barengewe naco gituma batera akamo leta y'u Burundi ko yo ikubita gashi igatanga amafaranga kugira ngo nabo nyene bashobore kubandanya bafungurira abanyeshuri abo twavuganye n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi aho yatubwiye yuko isi ya rubanga ishobora kuba ifise ingwane isanga ibijanye n'andi mashuri ari ngaho i Bururi akavuga yuko bimirije kugira urugendo kuri isi ya rubanga kugira ngo barabe ukuntu ikibazo cotorerwa inyishu fidelite tugusabe nawe uhave udutegurira nkuru mu kanya turagutera akamo urakoze
urakoze nawe
mwongeye kwirirwa nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga ibihugu bigize akarere k'afurika y'uburasirazuba bifite umugambi wo guhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege guhuza ikirere biri ku murongo w'ibizaganirwaho n'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru bakunze kwita northern corridor u- bazateranira mu gihugu cya uganda ku wa gatanu w'iki cyumweru usibye kugabanya ibiciro ku ngendo zo mu kirere uwo mugambi uzanafasha guteza imbere ubukerarugendo mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba mu rwego rwo gusobanukirwa neza ibijyanye n'iyi gahunda bise open sky policy twatumiye madamu carmen nibigira wigeze kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu burundi ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba madamu carmen nibigira ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane mwiriwe murako- murakomeye kandi tugushimire ko igihe cyose tugukeneye kugira ngo tugire icyo tuganira ku bijyanye n'ubukerarugendo utubonera akanya
Ni- nibaza ko ari imwe mu tu- tushimira ko muduha akanya ko gu-
Hello? Uh, Madame Carmen Bigira ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko mu buhanga bw'ibyuma barakomeza bagerageze kumushakisha hanyuma dukomezanye tuganira kuri iyi politike nshya yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba uh, politiki ijyanye no gufungura ikirere ku bihugu bigize uwo muryango Ah, guhuza ikirere rero biri mu bizaganirwaho mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru northern corridor iyo nama ikaba iteganyijwe mu gihugu cya uganda kuri uyu wa gatanu nk'uko nari mbabwiye usibye kugabanya ibiciro ku ngendo zo mu kirere uwo mugambi uzanafasha guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu madamu carmen nibigira twari tumubuze kuri telefone ariko ndibaza ko ubu ngubu turi kumwe turi kumwe ah, carmen ego ndabumva aho tubabarire hari habayemo akabazo ka tekinike Ah, ibi- iyo uvuze kwagura cyangwa se guhuza ikirere mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba cyane cyane abo ah, aba- ibigize umuhora wa ruguru bita northern corridor icyo bisobanuye ni iki carmen ibigira
ico bisobanuye ni uko turavye ingene eh, ik- aka karere kacu n- n'ingene dukora n'ingene eh, novuga cane cane ivyerekeye politike yo guhuza ikirere turacafise urugendo runini cane ndavye cane cane nko mu gisata c'ingenzi arico tu- turaba kandi arico turiko turakorana nibaza yuko hariho intambwe nini dukwiye gufata twese hamwe yaba abaserukira ibihugu byacu yaba aba- abi- abadugwizitunga kugira ngo turabe ingene ibiciro byogabanuka kuko kuri uno munsi ah, hari- hariho ah, ikibazo gikomeye ugasanga umuntu ashaka kuva nko i bujumbura ajya nk'i nairobi abanza guca i kigali kuko nta ndege ishobora kumujyana izimbutse imushikane na robi igiciro nacyo kikaba ari igiciro kininiya cyane kimu- gituma kenshi abantu badashobora kugenda no gutemberanira muri kano karere rero ibyo ni ibintu turabye mu byerekeye iby'ingenzi cyangwa mu by'ukugwizitunga muri kano karere kacu aho hari ikibazo gikomeye kuko abantu badashobora gutembera badashobora gutemberanira badashobora kuja gusuma no gusumiranira um, muri kano karere kacu dusanga bya bindi twemeranije muri east africa vy'uko imbibe tuzugurura dusanga tugura imbibe gusa zi- zi- zino zita zo hasi mbwa ikirere naco kiki- kicu- kikicugaye
hanyuma se ah, nk'umuntu wenda udasobanukiwe neza ibijyanye no kugurura imbibe cyane zo mu kirere ah, uravuga ngo ibiciro biracyari hejuru cyane mu bijyanye ah, na taransiporo yo mu kirere ese basi- ba- baramutse bashyize umukono kuri aya masezerano ni iki ah, amasosiyete y'indege azungukira kuri ayo masezerano
nibaza yuko amasosiyete y'indege eh, atari yo kibazo cyane noshimikira ko kuko bobo ni nk'abadandaji nk'aba nka bose In- yaba rwandair yaba kenya airways arizo ndege zibiri mm, novuga ko ziserukira ibi bihugu turi turi nu- muri ka- muri kano karere gushika kuri ino saha uburundi nta ndege yayo gif- bufise nta Ru- ruganda uko nyene canke tanzania izo ndege zibiri uravye kenshi ibituma ibiciro bibe bi- biduga bikaba binini ni ukubera ama- amakori bariha ayo makori nayo si amakori ava ku ndege ni amakori ava ku bihugu ni ibihugu byacu bishiraho ayo makori ugasanga ni amakori a- ari hejuru cyane atuma itike y'indege muravye kenshi usanga itike itaba izi- izimbye ikizimba ni amakori aho indege ihagurukira aho indege ima- aho ishikira i- hariho eh, amakori ku, ku, ku, ba- ku ngenzi ayo makori yose uyafatanije ugasanga igiciro c'inde- c'indege kiri nuvuga kwiza kabiri ku co categeza kuba aho rero duhamagara aba- aba- aba- abarongoye bino bihugu byacu kuraba ko tutoraba cane cane ayo makori kuko ayo makori araba bake kuko abagenda n'indege muri kino kirere muri kano karere ni bakeyi aho aho twobahamagara ni ukuboraba kugurura imi- imibi- eh, imbibe abantu bakagenderanira cyane hama bagafatira tuno vyita mu congereza economy- economies of scale aho abantu mm, nko muri kano karere ntanza uburorero buboneka ni nk'uko mu gihumbi bibiri na cumi na kane eh, turavye ibi- eh, ibibuga vy'indege bikomeye dufise ngaha ahe nka jomo kenyatta muri kenya ha- hagendewe aba- miliyoni zitandatu eh, zashikiye kuri iyo aeroport muri tanzania in- imiliyoni zibiri n'inusu muri uganda umuriyoni n'umwe na- na- na- w'aba- wa- mu- umuriyoni umwe n'ama- n'amajana atanu y'abantu hama tumaze kuraba ivyo bisi bisi- bisi- bisi- bisobanura ngo igiti kiri ari kinini ariko bamaze gukuraho ayo makori ho- u- aka- akunguko koba ku ku gitigiri kurusha i- kuri ayo makori bariko barashimikira kuri uno munsi hanyuma se icyo gihe byaba bireba ah, indege z'ibihugu bigize uyu muryango wa afurika y'uburasirazuba cyangwa se byanongera n'izindi ndege zituruka ahandi ku buryo nabyo ah, indege nyinshi zi- zi- zi- zigana ako karere ka afurika y'uburasirazuba bivuga ko nabyo byagabanya icyo giciro cy'amatike y'indege
uravye ahubwo aka- akarorero gakomeye cyane nuko twe two turasaba nuko uravye indege ziza ku- muri muri kano karere kacu yaba indege zivuye i buraya canke mu bihugu vy'abarabu canke muri amerika izo ndege ziraza ngaha zikaba zorohejwe cyane kurusha indege zigendera muri kano karere twe two twasaba twebwe aba- abarongoye kano karere ibihugu vyacu nuko bobanza ku- ku- ku- gutora inyishu ya twebwe tuba muri kano karere imbere yuko baraba ah, izo ndege ziva kure Ha- habonetse akarusho nabo ubu bohabonera akarusho inde- ibi- ibi- ibiciro by'indege bikagabanuka muri iki gikuru twebwe two turaraba ni uko ibi- ibihugu bitanu ko twiyemeje ko turi muri eh, east africa community hamwe tukagenerwa n'amakona nibyo nokwita common protocol canke kuri custom union uko dushobora kugurura imbibe eh, abantu bagatembera eh, bat- mwidegemvyo mm, igihe cose yabo mu mu gatondo canke mw'ijoro ni ukuri kidashobora kubikorera no kubagendera mu ku- mu ndege izo ndege zacu zi- zigendera muri kano karere zituma abantu bashobora ku- gutemberana no kugenderana biruta izo ziva hanze kuko igikuru ni uko turaba iyi- iyi eh, ko aba- abagenda n'indege si bo benshi ba- basohoka baja hanze ni aba bari ngaha muri kano karere bari bakwiye kubanza guherwa ko kugira ngo turusheho guteza imbere eh, ingenzi canke abashobora kuja gukora ivyo bita kudandaza canke kuru- ku- kura kuramukanya y'abari mu vyi- mu vy'ingenzi Ah, kuri uyu wa gatanu i kampala mu gihugu cya uganda hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru northern corridor Ah, muri mu mashyirahamwe aharanira ko ah, uyu mushinga cyangwa se iyi politike yakwemezwa n'abakuru b'ibihugu hari icyizere mufite
je nibaza ko icizero kirahari kuko akarorero twaramaze kukabona nk'indege ya rwandair twarabonye ko akarusho ka- turamaze kukabona ba- kuva umwaka uheze ibiciro byaragabanutse kuko uravye nk'itike yahora igurwa amajana atanu amajana ane ya- hagati ya nairobi na kigali ubu tu- ico giciro caragabanutse novuga ko hariho urugendo turacifuza ko bashobora kumanura gushika ha- ga- ha- kura- kuruta aho bari uno munsi mugabo nti- si ikibazo gusa novuga ngo kiraba aba- aba- aba- abakuru b'ibihugu gusa na twebwe dukora muri muri icyo gisata cyangwa icy'ingenzi cyangwa abagwizatunga ni uko twahagurukira hamwe tukerekana akamaro tubikuriramo iyo icyo si ikibazo nibaza ko dukwiye guhagarara ko cyane kugira ngo abakuru b'ibihugu bakibone ko ari ikibazo kidatorerwa inyishu inyishu yarabonetse dushaka ko bakora bakabandanya bajya muri uwo murongo w'uko borohereza abatemberera muri bino bihugu bakeneye guca mu gukoresha indege ikindi cya kabiri ku wa gatanu twifuza yuko nk'igihugu cya kenya gifata novuga pozisiyo cyangwa pozishoni kubwira cyerekane ko nacyo gishaka gufasha izindi ndege nk'ubu hari indege iva muri tanzania yitwa fasijeti iyo ndege ni indege iri mu rwego rw'indege novyita low cost budget airlines ni indege usanga zitanga ibiciro bikeya uguze itike hakiri kare ugashobora kugenda hakiri kare mugabo ugasanga bayiha iminsi mike cyangwa amasaha make yo kwinjira mu gihugu cya kenya twese tuko turasaba ni uko twugurura imbibe zacu twugurura ikirere cyacu abantu bakagenderanira ibihugu bikagenderanira tugasanga hariho n'amasosiyete y'abagwizatunga afite indege bashobora kuza gukora kuko babona yuko hariho akarusho ako karusho rero dusaba nuko habanza ko ayo makori nuvuga ko ahotora twebwe cyane cyane abagendera izo ndege turiko turabona ko bitunanije badufashe dushobore gutera intambwe imibere wenda nko kuri icyo nko kuri urwo rugero wari utanze ku gihugu cya kenya nibaza ko wenda nka kenya ishobora kuvuga ko niyemera gufungura ikirere cyayo no kugabanya amakori bishobora kuzagira ingaruka mbi kuri kompanyi yayo kenya airways
nibaza yuko ikibazo cy'uku kuri kompanyi ya kenya airways urabye kenya airways muri kano karere niyo ndege itwara abantu benshi muri east africa ahubwo icyo tuba tugiye kuraba ni uko ayo makoro agabanuka ibiciro bigashobora kuba novita accessible abantu bagashobora kugura itike y'indege nk'akarero ntanze koroshe cyane uri umugwizatunga utarihigwa na sosiyete yawe cyangwa kampani ukoreramo ntibyoroshye kuriha itike y'amajana atandatu amajana arindwi uja i dar es salaam bamaze kumanura icyo giciro wahora wifuza kugendera igihugu cya tanzania rimwe cyangwa kabiri mu mwaka byokoroha ugasanga aho guta umwanya uja gufata umuduga cyangwa ufata ibarabara urugendo rw'amasaha abiri ni urugendo rutavunye kandi rutavunye no ku mufuko w'umugwizatunga tugiye ku ngenzi izo ngenzi ndiko ndavuga si ndiko ndavuga ingenzi ziva hanze ndiko tuvuga twebwe nyine ababa muri kano karere ka east africa ubu rero burahari twaramaze kubona ko muri european union union européenne uburaya indege entre londres na paris uguze hakiri kare iyo tike uyigurwa ku mahera ari munsi y'ijana y'amayero ibyo rero tubona ko birashoboka muri kano karere byacu birashoboka kenya rero cyangwa kenya rero cyangwa rwanda barabakwiye kureba ko igiciro si cyo ushaka kuba ikibazo cyangwa amakori ni banze barabe lo marshe isoko isoko irahari iyo soko nayo ibujijwe ubu no munsi n'icyo giciro iyo iyo soko nayo turazi ko ihari ubu yadushyizemo n'igihugu cya south sudan twababa miliyoni ijana na mirongo itandatu na zibiri z'abantu baba muri kano karere karere ubwo uraje abagenda n'indege ni bangahe si bose bashobora kubikora dusaba rero ko abatwara kano karere baturabira ko bogabanura ayo makori hama natwe tugashobora kugenderanira tugendera n'indege turi benshi hama amakompanyi ya heri akaboneraho akarusho Carmen Nibigira umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba turaganira ku mugambi w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba wo guhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika hirya no hino kuri telefoni James uranyumva uranyumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ego ndaramukije umutumire arakumva
hano nagomba ndamushimira cyane muzimva mutima ushimvira nk'icyo kintu natwe ubona yuko bisa n'uko umenga biragoye kuko iyo ugiye kuraba aya masosiyete cyangwa aya makori usanga hamwe hamwe ibihugu ari byo byikora muri iyo muri aya makori kuko ugiye kuraba uburundi u rwanda cyangwa kenya cyangwa uganda ni ibihugu koko bitaratera imbere cyane bavuga yuko kubwira bumva uwo mugambi usanga ari ibintu bigoye cyane no mu gihe ugiye kuraba muri uwo muryango wa east africa usanga umenga n'imigenderanire muri ibyo bihugu usanga igoye cyane agomba nibarize umutumire nta kuntu muri iyo nama
Ah, james dushobora kuba tumubuze kuri telefoni atubabarire ariko turi kumwe na clema clema mwiriwe nawe
mwiriwe neza Eh, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye cy'ikindi ndagomba mbaze umutumire Mm,
nyine bategekanya gukora iki kugira ibihuzwe ibiciro bigabanuke kugira ngo n'abakerarugendo baze bararonka ukuntu bajya mu bindi bihugu bitagoranye ukuntu botabuze amatike bitagoranye byegenda bite urakoze clema turi kumwe kandi na manirambona manirambona mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye Mm,
murabona mu migambi yose y'iterambere ya east africa hariho ibihugu bimwe bimwe usanga bigenda umenga bisigara inyuma kandi twese twari dukwiye kugendera ku murongo umwe nk'akarorero urabona kenya uganda n'u rwanda abanyagihugu baho binjira ku mipaka atakirinze gusabwa ariko uburundi ngira na tanzania byobyo byasigaye inyuma bisaba birebire ikibazo cya mbere mu burundi habuze iki uburundi bubura iki kugira nabwo bwendere kuri nivo y'ibindi bihugu muri east africa icya kabiri uwo mugambi bavise wo guhuza ikirere kugira ngo aba- aba- abagendera ibihugu baciye mu ndege borohererwe kubera iki bohera kuri bohera ku mugambi w'ab'indege kandi abantu bagenda n'imiduga ari benshi baca ku mipaka isanzwe ari bari benshi kandi nabo byo bagirira akamaro nabo batarabatunganiriza kugira ngo nabo kandi borohererwe kandi ari nabo na benshi bafitiye n'inyungu igi- ni- ni- n'inyungu igihugu urabona hageze aho twebwe abanyagihugu tubona bato bato tubona kumenga east africa kuba burundi burimo ni east africa ntacyo bi- bitumaniye kandi tunavise n'umushikiranganza bijejwe ahembwa amafaranga y'abanyagihugu ibibazo byanjye ni ibyo bibiri urakoze manirambona james twari tumubuze kuri telefoni ariko twongeye kumubona james irangiza ikibazo cyawe wari mubaza ego ego nari nsa n'umubazi umutumire ko atakuntu yoraba akumvisha mu gihe imigenderanire itameze neza muri east africa bamanza bakemura kwanza imigenderanire ikamera neza kugira ngo batorere inyishu ko turabona yuko umwe ahevye ikiwundi agaheba ikindi ari mpombo kuri kimwe kuri ku gihugu kimwe kimwe Mu Ura- gihe tubona n'imigenderanire muri east africa itameze neza
urakoze james Ah, madamu carmen nibigira ah, ndabizi ntago uri umuvugizi wa guverinoma iyo ari yo yose ah, mu bihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba ariko uri impuguke ukurikiranira hafi ibibera muri uwo muryango wa east african community tubwire zimwe mu nzitizi cyane cyane bano bakunzi bacu ni nk'aho bagaragaza zimwe mu nzitizi zituma ah, uwo mugambi ushobora kutazashyirwa mu bikorwa
murakoze cyane ku kibazo mbabajije Eh, nashaka ku- bwa mbere menyeshe abo- abo- abatwumviriza bose yuko twebwe ah, ab- ah, iyo turiko turavuga ibyo dushaka ko abakuru b'ibihugu badutorera inyishu ni- ni- ni- mvugira mu ijwi rya abatw- aba- abanya- abanyagihugu yaba abarundi abakenya abanyarwanda abatanzaniya cyangwa abaganda I- iryo jwi rero ni twebwe twi- tw- tw- tw- bituraba iyo iyo ibibazo ari ibibazo by'abanyagihugu baba muri kano karere ni iki- ni ibibazo twese dufise si si kuvuga gusa ngo n'abarundi bataronkera akarusho hariho n'abakenya bataronkera akarusho urazi uravye ingene igihugu kingana ugasanga nk'umuntu aba nko mu- mu gisata kimwe ca ca kenya adashobora gushika hamwe kubera abanza guca i nairobi kugira ashobore kubandanya aja ahandi hantu ni ibi- ni ikibazo kituraba twese ica kabiri novuga yuko imigenderanire nu- nu- nu- n'ubucu- gucudikanya bwa ibihugu byacu nyene bibana bi- bi- ni ibintu bikomeye cyane mugabo ugasanga izo ngorane ducamwo ni ingorane twibaza ko tudashobora gutora igihugu gutorera inyishu turi twenyene nta burundi buhagarara bakavuga ngo twe ntibituraba canke kenya ngo ibyo ntibituraba ni inyishu dukwiye gutorera hamwe twese hariho abari imbere y'abandi nka- nki- nk'ako mwavuze mu- mu- muri northern corridor abo bari imbere kenya na uganda na n'u rwanda abandi bazoza mu nyuma Si- si- nta nta nkeka nta nkeka ndabifitiye mu bazoza mu nyuma kuko akarusho ni akarusho abanyagihugu babo ba- bafisemwo yaba umutanzaniya yaba umurundi umwe wese muri muri icyo kibazo twese biraturaba nibaza yuko aba- abatu- abadutwara muri bino bihugu bipfuriza ineza ya twebwe ari twe tu- dutora ama- mu matora yabo ari twe turiha amakori kandi ari twe dutera- duteza imbere kano karere kacu icya gatatu noshi- no- no- noshimikira ko ni uko ikibazo ci- c'imigenderanire yo muri kano karere si ikibazo twebwe gitu- gitu- gitoke- kiratu- kiraturagishinga kuko iyo mu manama nk'aya usanga bamwe bamwe badashobora kwitaba cyangwa badashobora kuba bahari kugira ngo bafate em, ingendo eh, imwe twebwe abanyagihugu nitwe tu- tu- tuha- tuhababarira nibaza yuko rero ku- ku- ku- ku- ku neza ya twebwe twese tworaba ingene tubandanya dukorana hamwe tubandanya dufashanya ntihagire usigara inyuma ahubwo twese du- du- tugendere ku ku murongo umwe Eh, Madame Carmen Nibigira umwe mu bakunzi bacu yavuze ah, bimwe mu bimaze kugerwaho hagati y'ibihugu bitandukanye aha navuga cyane cyane ibihugu bya Kenya Uganda n'u Rwanda bashyiraho ah, korohereza aba- abanyagihugu kwambuka imipaka bakoresheje akarangamuntu hanyuma hari na, na wa mugambi wundi wo korohereza ba mukerarugendo gukoresha viza imwe bagasura ibi- ibihugu bitatu bigize ah, kano karere ka afurika y'uburasirazuba nkamwe mukurikirana hafi ibintu kuva uwo mugambi cyangwa se ah, ibyo byashyirwa mu bikorwa hari imibare ifatika mumaze kubona igaragaza ko hari icyo byunguye bino bihugu n'abaturage batuye bino bihugu
ego cyane rwose nibaza yuko kuvaho iyo iyo single tourist visa yatanguriye mu bihu- mu gihumbi bibiri na cumi na kane gushika uno munsi haciye imyaka ibiri akarusho karaboneka akarusho ni uko abantu bafa- bayi- bayi- bayi- bayisaba bakaza gutemberera bino bihugu byacu bara- ibiha- ibiharuro birahari icya kabiri ni uko dutangiye kubona yuko eh, ibyo bihugu bitatu aricyo kenya na uganda na n'u rwanda bifise intumbero y'uko gutangura gufashanya kugira eh, ibyo no kwita marketing mu burero notanga busanzwe ni uko ibyo bihugu bitatu byafashe amafaranga biyashira ahantu hamwe kugira ngo biteze imbere ico gisata cane cane gu- gu- kumenyekanisha no guteza imbere ico gisata cabo mu banyagihugu baba muri ivyo bihugu akarorero gasanzwe dutanga nuko nko muri kenya turavye eh, no kwita kampanye bariko baragira kugira abakenya batangure babandanye baba batemberera igihugu cabo babandanye baja kuraba aho bataraja I- ivyo bintu mu rwanda nabo batanguye kubikora muri uganda nabo batanguye kubikora Eh, akandi karusho ni uko tubona yuko eh, no mu bapolitike araba ivyo bihugu basigaye bashyira imbere ingene dukorana muri kano karere ingene tubandanya duteza imbere eh, east africa hamwe twese ivyo rero biraduha eh, icizero y'uko eh, iyo- u- u- uwo mugambi ari umugambi wo gushira imbere kuko ibiharuro biratanguye kuboneka kandi abanyagihugu baba muri bino bihugu turabona ko batanguye gu- kugenderanira ivyo si ibintu vy'imbeshere turabi- turabibona mu biharuro kandi turavye n'amaviza ab- abandanya yu- yu- yunguka eh, asabwa n'abava hanze eh, biraduha icyizere ko ari umugambi mwiza twari dukwiye gufata kandi tukifuza ko n'abandi yaba uburundi canke tanzania bu- bu- bu- buza nabo bakabandanya kuri urwo rugendo natwe
hanyuma se mukurikije ah, ibiganiro cyangwa se za negosiyasiyo ziriho hagati ah, y'abahanga abatekinisiye no ku rwego rwa politike mubona uyu mugambi wo guhuza ikirere ushobora gushyirwa mu bikorwa nka ryari
nibaze yuko ari ari ari eh, sinotanga igihe kuko urumva iyi- im- imigambi abakuru b'ibihugu ba- ba- ba- bashobora gufata nta nta nuvuga ko je ntacu ndabifise ndabivuga ko mugabo ndafise icyizero ndafise icyizero yuko ari ibintu bitazoteba kuko nabo nyine barabona ko akarusho ari akarusho twese tuharonkera sinovuga ngo ni kenya yonyene hungukira canke tanzania yonyene hungukira Nta- akarorero koroshe cyane nk'igihugu cy'u rwanda kuvaho indege ya- y'igihugu ca uganda yahagarikiwe gukorera gukora gukora Ah, rwandair niyo it- itwara abantu niyo yacifata iryo soko kandi igifise abantu ba- bifuza ko ibandanye iba- ibatwara kurusha aho ibashikana rero nibaze yuko ku neza ya twebwe aba- abanyagihugu bo muri kano karere kacu n'abadutwaye n'abayobozi bacu uraba ibi- inyungu iyi east africa ituma itumariye Iyi- bakugurura i- i- ico kirere kugira ngo dushobore gute- gute- guteza imbere kano karere kacu kuko si gu- si ki- si ikibazo kirabi aba- aba- aba- abamukerarugendo canke aba- abatouriste ni ikibazo kiraba n'abagwizatunga n'abantu bose baba muri kano karere kacu kuko igiciro kigumye kizimba eh, si, si gusa aba, aba, amakori atazokungu- atazokunguka eh, atazoduga ahubwo n- hariho n'ibindi bisata vyi- vyi- vyi- vyo- vyo- vyitaho vyo guteza imbere ibihugu vyacu bizo- bizohahombera Se- ha- ha- twa- turamaze kubona yuko iyo umuntu amaze kugura imipaka abantu bakamenya ko bashobora kuja kuhagendera vyoroshe n'abandi barashobora kuza baba- bakagira eh, investment muri ico gihugu rero ntidutanguye kwiyumvira kure kazoza ki- ka- ka- ki- ka- k'ikirere cacu muri muri muri science economique ico bitwungukira ah, ubuzi buzotangwa kuko iyo umaze kugira um, ibibuga by'indege binini nka nka etiyopi kuri ino saha mu- u- u- igeze ku- ku miliyoni cumi na zibiri z'abantu bagendera ba- baca muri ico gi- muri a- aeroport yabo abo bose ni abantu bacaho bakariha ikori abantu bakariha bakagura ikintu hirya no hino hama bagatemberera igihugu uwundi munsi bahaciye bakamara umunsi umwe canke ibiri rero natwe dutanguye kwiyumvira muri muri muri urwo rugezo no muri iyo vision urakoze ah, madame carmen nibigira kuri telefoni turi kumwe na claude claude mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri he claude
Ah, ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo nagomba mbaze umutumire ak- niba- nagamaze ati akarusho ibi bihugu biza- bizokuramwo kanini nakaye ko mbona nko mu burundi atandege dusanzwe dufite nkahere burundi twahetse izina nk'ibihugu nk'ibi u rwanda na- na za kenya zifite indege zizohava zibonamo akarusho kanini mu guhuza uwo muhora hama nkabaza ati ko ibihugu birungika abahinga babyo kugira bize kwiga ntibijyemwo ku izina gusa ko mu gakuku k'ibindi bihugu bikagenda ari uko byumvise n'a- n'aba- n'abahinga b'icyo gihugu bagiye kugira ngo bige babone ko uwo mushinga ari umushinga urashe
urakoze claude Hello.
turi kumwe kandi na kanamugire kanamugire mwiriwe ikibazo cyawe uri he kanamugire
mperereye i kigali ikibazo cyawe
eh, twongeye kubashimira gutumirwa mwadutumirije Mm.
ni ikibazo nifuzaga kubaza zimwe mu mpamvu zitumaho igihugu gishyiraho polisi zo kurinda ikirere cyacu eh, harimo n'umutekano Ubu- ubu- ibihugu bino bihugu bitanu biri mu karere ka afurika y'uburasirazuba ntibishobora ku- kuzaba n'iki- n'ibibazo by'umutekano mukeya n- n- n'iyo biramutse nta polisi zi- zihamye zashingirwaho hatagendewe ku rwego gusa ngo hari ubushake n'ubushobozi murakoze cyane urakoze kanamugire reka dufate na elise hanyuma umutumirwa wacu madamu carmen nibigira abasubirize rimwe elise mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
Eh, bwa mbere mbanze kuramutsa uwo mutumire yarakumva ikibazo mfite nashaka kubaza ku byerekeye ya kompanyi kenya airways bari yigeze ku- bari bigeze kutubwira ko yahagaritse ingendo kuza iraza no mu burundi gusa mu nyuma twarumvise ko byoba bongeye gusubirana baravugana irongera kugaruka none kuva kijya gihe uburundi ntaho co kintu bwoba bwarahahombeye cotuma barataka boba baratakaje nk'amafaranga menshi gusubira ayo bahora binjiza ubwa mbere kandi akabazo ka kabiri kuko ubu turabona ubu amakungu yara- yarakuye ko ubutegetsi imfashanyo bwahora buzirungikira twashaka tubaza yuko ubu kuri aho ku kibuga cy'indege ko ubu boba batoba bahomba boba boba binjiza nk'amafaranga nk'ayo bahora binjiza nk'ubwa mbere ko ubu atagahombo koba kahari ikibazo nayo ifite byari ivyo urakoze cyane ah, eli Ah, ndibaza ko bimwe mu bibazo mubaza ah, umutumirwa wacu carmen bigira ukurikije akazi akora atabibonera ibisubizo ariko wenda nko kuri icyo kibazo cya eli wenda carmen waza kutubwira ingaruka ibibazo bimaze iminsi mu burundi bishobora kugira ah, mu mu gisata cy'ingenzi cyangwa se no muri ah, mu bwikorezi cyangwa se gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege ariko usubize ibibazo bya claude wavuze ngo akarusho karimo hanyuma na kanamugire wavuze ah, niba ntacyo gufungura kino kirere bishobora guteza umutekano muke muri ibyo bihugu
murakoze cyane nibaza ko nohera kuri icyo kibazo cya nyuma cy'umutekano kuko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo kituragishinga twese Eh, nibaza ko urabye eh, mu- mu masezerano ibihugu byasinyaniye byu- byo muri kano karere kacu ni uko umutekano ari wo uri imbere ya byose kuko atamutekano hari nta terambere rihari Eh, urabye cyane cyane mu abantu bagana n'indege nta muntu n'umwe arengana ikibuga cy'indege batamaze ku- batafise amazina yawe ingene iyo iyo- iyo tike y'indege wayiguze canke security ingene uba- ubaraba ibyo utwaye mu isakoshi yawe canke mu ivarizi yawe nibaza yuko kuri ico gi- ki- kibazo c- c- ca- c'umutekano ntitwari dukwiye kugira ku- kw'amakenga cyane kuko u- umutekano ni- nico kikuru ca- nico kintu ca mbere gikuru ibihugu byose byo byo muri kano karere kacu bishyira imbere Si- sinibaza ko hoba ikibazo ko twaramaze no kugurura um, imipaka yacu amasaha mirongo ibiri n'ane um, zimwe zimwe mu- mu- muri bino bihugu byacu ico kibazo c'umutekano sinibaza ko kiraba ikibazo kininiya cyane numva ko rero at- ko- haya- iyo hageze ku byo kugena mu kugurura ikirere cyo muri kano karere ko bitoba ikibazo kindi mugabo ivyo nk'uko nabisiguye ni ikibazo gikuru tutari gukwiye ku- gufata minenegwe kira- kira- kirakomeye cyane akarusho nako akarusho ni uko nk'uko nabivuze gusa kuri ino saha igiciro gituma abantu badashobora kugendera eh, na- kugendera muri kano karere nk'uko babishaka ibiciro biracari hejuru cyane ibiciro biracatuma umuntu yiyumvira kabiri gatatu kane imbere y'uko afata itike y'indege kenshi urabye n'abagendera muri kano karere ni abantu bagiye mu by'akazi canke barihiwe n'amasosiyete abatwara canke bagiye ari abagwizatunga ugasanga abasigaye inyuma nabo ni benshi ivyo biciro rero bimaze kugabanuka amakori nk'uko twasabye ko ari agabanuka cyane kurusha eh, igiciro c'indege kugira ngo kimanuke ubu uwita dusigaye turaba ibi- igitigiri cy'abo bantu bashobora kugendera mm, muri izo ndege kicacunguka wahora utora it- wahora aka- urugero ngira ntange wahora utoza amakori ku ba- ku- ku ba- ku bantu umuriyoni umwe ubu ushoboye gutoza ikori ku miliyoni zitanu ico giti- ico gitigiri nk'uko mubyumva kibi- biroroshe uba wungutse eh, mu- mu- mu- muri sc- muri sc- as we say, nku- nk'uko bivuga mu congereza eh, economy of scale icya gatatu naco imigenderanire irakomeye cyane kuko ah, nk'uko mubivuga mu rurimi rwacu rw'ikirundi akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze iyo utazi ibiba inyuma y'u- y'u- y'u- y'u- y'urubibe rwawe canke udashobora kuja ngo ahandi ngo urabe ibiko birakorerwaho nta terambere twaba turiko turajamo kandi arivyo twiyemeje muri kano karere yuko twugurura imipaka twugurura um, uh, ikirere cacu kugira ngo twese tube ha- mu gihugu mu- nokwita muri communauté imwe ata kintu kitubuza kwidegemvya uko dushaka kugenda n'uko dushaka kura- kuramukanya uwo nawe yambajije ivyo vya- vy'indege yo mu- ya kenya airways eh, i burundi taho ya- ya- yagabanije iminsi igenda canke izindi ndege zose nka sn brussels ziva mu bubirigi yaba- yagabanije iminsi birumvikana turamaze kubona si, si, si ku burundi gusa ahantu hose ku isi hari ikibazo c'umutekano hari ikibazo eh, c'ingene abantu bashobora kuja kuhatemberera abantu ntibajayo rero um, twibuke ko izo izo izo kompanyi aerienne ni- ziri mu ni- ni- ni baradandaza iyo utabona isoko nta kamaro ko kubandanya ubandanya ukorera aho wahorewe ukorera urumva ku byerekeye uburundi eh, nibaza ko tworaba abo badandaji aho izo ndege izo ndege zihaja ata- ata akarusho nta kamaro ko bokwamvesisa baguma bazana indege zizimvye kugira indege ihaguruke ni amafaranga igitoro cayo ni amafaranga hama iyo indege yashobora kuja nk'abantu ijana na mirongo itatu canke amajana abiri hagiyemo abantu batandatu umunani n- nibaza ko birumvikana n- nta nta nta nta rugezo ru- rutugu Mu- nibaza ko mu majambo make nizo nyishu notanga kuri abo bambajije ibibazo urakoze cyane Carmen nibigira Ah, kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Marie mwiriwe neza
Sewa neza.
ikibazo cyawe
Mbona ngira namubaza akabazo gatoya uwo mutumire.
ego
none ko tuzi kenshi bakunda kutubwira mu burundi batubwira imigambi Mm.
alo Ndaku- turakumva
mugabo bakabitubwira mu majambo ntibabishyire mu bikorwa baba ariko barakora iki kugira ngo bidoze mu ma- mu bikorwa bakareka kutubwira iby'amajambo gusa atabikorwa bashyiramo
ariko hari inama iteganyijwe y'abakuru b'ibihugu bazasuzuma barebere hamwe uko uwo mugambi uzashyirwa mu bikorwa wenda twa twaba dutegereje tukareba ibizava muri iyo nama Jean Marie
yego medo biba byiza ariko boraba bakagerageza tukaraba ko igihugu cyacu nacyo cyotera imbere tukaguma tukabiguma turi inyuma y'abandi bose murakoze urakoze cyane jean marie turi kumwe kandi na rudasingwa mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uherereye he rudasingwa
ndi nyamirambo kigali ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ndashimira uwo mutumire kuri kuri iyo ngingo nziza bazaganiraho igitekerezo cyose natangaza nanjye ndabona nta gihugu kizahombera cyangwa ngo sosiyete impuza kampani zihombe kuko eh, ahubwo ku gihugu gishobora kunguka kuko kizaba gisa nk'aho cyaguye abasoreshwa benshi igihe ba- bagabanya ibiciro nya- ama- amakoro cyangwa imisoro byatuma abagenda baba benshi noneho igihugu kigasoresha benshi cyane ahubwo gishobora kunguka kurushaho kampani nayo ntabwo yahomba kuko urebye urugero nka kampani East Africa hano Uganda n'u Rwanda na Kenya byahuzaga amafaranga amwe y'itumanaho ya kuri communication companies yayandi Ubu bitaro ba- izo kampani zigomba zikubye hafi inshuro eshanu abakiriya aba- abatelefona Uganda na na- na Kenya Mm, ni ukuvuga rero ko ari leta ari na kampani nta n'imwe izahomba ahubwo ni byiza cyane mm.
kuko mwavuze na biriya byo ba- bya viza bizimwe byatumye ahubwo bwunguka nabwo ibyo ntabwo ubukerarugendo bwa- bwahombye
urakoze Ni cyane byiza rero eh, komeza ko- abayobozi bacu babishyizeho u- ura- urakoze cyane rudasingwa reka dufate na niyo nkuru Murakoze namwe.
niyo nkuru mwiriwe
mahoro cyane ikibazo cyawe
Eh, igihe ikibazo cy'ibanze ntabwo kukereye agashimwe kuba kagomba guhabwa umunyeshuri avuga ko yaba yabaye uwa mbere muri exame d'etat edition 2014 ntago numvishije icyo ushaka kuvuga
Ngo nagomba kubaza ku eh, ku- ku ikibazo kijyanye n'agashimwe ka- kazohabwa rya Martin Luther King Martin Luther King Eh, icyo icyo icyo icyo kibazo turaza kukibaza bagenzi banjye bandi bakoze ah, ikiganiro kijyanye n'ibyo ngibyo ubu ngubu turavuga ahanini ku bijyanye no kwagura ikirere mu karere k'ibiyaga bigari ah, bya- mu karere ka afurika y'uburasirazuba urakoze cyane ariko kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, madamu carmen nibigira rudasingwa akomoje ah, ku kintu cy'ingenzi avuga ngo abantu ntibakwiye gutinya kwagura ibihugu atanga urugero rwa eh, kiriya kibazo cya roaming aho umuntu akoresha telefoni ariko atari mu gihugu cye ngo bimaze kungukira amasosiyete ndetse n'abantu bakoresha amatelefoni U- u- uhereye kuri urwo rugero wakwemeza ko ibi nabyo bishobora kuzagira ingaruka nziza ku banyagihugu batuye kano karere ka afurika y'uburasirazuba
ego cyane kandi nda- nda- ndashimye kumva yuko aba- aba- abantu babyumva co kimwe Eh, siso- si- sinovuga gusa ko ari aba- izo izo- izo- izo kampani zo gutumana ku makuru canke telecom company ni ni- ni nyinshi turavye ama- ubuye aho mpesa yavukiye muri kenya isigaye ikoreshwa muri uganda igiye gukoresha ahandi Mm, wuguruye umupaka wahora ukorera kuri ku isoko nto iyo soko itangura kuba nini mwibuke yuko tu- u- dushyizemo na- na- na- na- n'igihugu gishasha ge- giheruka kwiyongera muri muri muri muri kano karere kacu muri community east african community turi turi abanyagihugu barenga it- im- imiliyoni ijana na mirongo itandatu umuntu wese adandaza arazi neza yuko ari isoko rininiya nk'igihugu ca sudan nta ni igihugu kininiya cyane kugira ugendeho ukeneye indege U- uva nairobi uke- uja juba cyangwa ugenda ahandi hose ukeneye iyo ndege ubu rero dutangure kwiyumvira ingene twagura amasoko twagura aho twahora dukorera dutanga ibyo twahora dufise kugira ngo abandi bose bashobore kwirongera aka- aka- aka- akarusho akarorero natanze gato cyane ni ingene uravye aho eh, igisagara ca kampala n'igisagara ca kisumu muri kenya bi- biri bi- bi- hagati yabyo hariho eh, ikiyaga victoria muga nta ndege ifatanya ivyo bi- eh, vyo- vyo- ay- ay- ay- ayo ma cities a- abiri kigali eh, kampala na, na kisumu umuntu abanza kuva kampala akaza nairobi akaja kisumu canke kisumu nairobi akaja kampala bigasaba amasaha arenga ane ariko ah, indege ishobora gufata i- ntibaze ko atari iminota mirongo ine n'itanu yari ikwiye kuhaba kugira abantu bagenderanire turavye kahise k'ivyo bi- ayo ma- ivyo bisagara bibiri ni ibisagara byamye big- bigenderana ni ibisagara byamye bifise eh, im- ubucuti kandi ni ibisagara bi- bifise ikintu kinini bihuriza ku muvyo kudandaza ako ni akarorero gato ca- gato cane nerekanye ingene twebwe aho kuraba eh, akarero- aka- akarorero ingene dukorana hamwe twese tukungukira hamwe abantu bamwe bamwe cyangwa ibihugu bimwe bimwe baciyumvira ingene bi- bi- eh, novyita um, ku- ku- kuraba ama- ama interest ya- yaho bari ubu ni ukubanza kuraba ibiri imbere kuko naza ko uburero ni bwinshi butwereka yuko u- dukoraniye hamwe twese tukugurura imipaka tukugurura amasoko akarusho kazoba k'abanyagihugu bose ba muri east africa
urakoze madame carmen nibigira ni umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu gihugu cy'u burundi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi turi kumwe na jackson jackson mwiriwe neza uherereye he jackson
ndi mu karere ka rusizi mu murenge wa bweyeye aho ni kamembe
ni kamembe ariko ndi umurundi mvuka mu cibitoki mu ntara ya cibitoki ok ikibazo cyawe
ntabwo ari ikibazo n'intererano Mhm,
ndumva ibyo bintu byo guhuza imihora ya koridoro noro mm, ndumva ari byiza cyane ku bucuruzi bwo muri east africa community mm,
Eh, kuko usanga abantu ibicuruzwa biva hanze byakunda kugorana cyane mm.
ariko ubu ni akarusho cyane ku bantu b'abacuruzi bako- bazakoresha eh, iyo mihora yo muri east africa community mm.
Eh, muri make kabisa ahubwo binyaruka vuba kugira ngo bitangire bikore ku bantu ba- dukora ubucuruzi bitworohere urakoze cyane jackson kuri ibyo bitekerezo byawe turi kumwe kandi na frederic frederic mwiriwe
berewe neza uri hehe frederic
ndi mu rwanda Ah, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe frederic eh, ndibaza ko dushobora kuba nawe frederic uracyanyumva frederic turamubuze kuri telefoni Ah, madame carmen nibigira hari umuntu ndibaza ko ari jean marie wahamagaye mu mu cyiciro turangije ariko wavuze ngo ah, ibikorwa nako ngo izi gahunda zikuye kuva mu bikorwa n'amagambo nako zikuye kuva mu magambo zigashyirwa mu bikorwa vuba na bwangu wowe ubivuga he
nibaza yuko ari eh, ari ari ibintu byumvikana nibaza ko abantu twese turi muri kano karere dukwiye kubona akarusho gituma twese twa twa- twinjiye muri uno mu- muryango wo muri ka muri east africa amajambo nibaza yuko tubanza guhera kumvikana ku byo nita the principles kuko ibihugu bimwe bimwe ntibingana mu vyerekeye uburyo eh, bw'ubutunzi ibihugu bimwe bimwe biracara inyuma mu kumva akamaro ko kwinjira muri kano karere ka- ka- ka- ka- ka east africa Aba- abanyagihugu babo ntibaratangura kubona bose hamwe nyine twe turatera imbere tuja hamwe nibaza ko ndabye akarusho ab- intambwe tumaze kugira si tuvuga ko ari akarusho intambwe tumaze kugira turamaze kubona yuko iyo ibintu bitanguye ku- ku- ku- kugaragara ko hakeneye gukorwa ikintu abakuru b'ibihugu bacu badutwara muri kano karere ba- bara- baratwumviriza bakatu- bakatutwumviriza bakaduha umwanya wo kwiga ibyo bibazo dufise hama bikavamwo inyishu Eh, sinovuga ko binyaruka nk'uko twari tubyifuza mugabo iki kibazo cyo ku- kugurura imipaka eh, yo mu kirere tuga abantu bagatembera bakoresheje indege ku biciro bi- bi- bi- bida- bita- bitanena- bitananuye cyangwa bitaturemereye ari ikintu bumva cyane kuko iki ni ikintu gi- kita- kidasaba ko umuntu yumvira kabiri gatatu kane gatanu twebwe twese turi- tu- nabo nyine barabizi ko ari- ah, ibiciro biracari hejuru dusaba yuko rero tuva mu majambo tukaja mu bikorwa tukivuza kuri iyi nama izuba kwa gatanu kwa gatandatu muri iyi ndwi abakuru b'ibihugu ba- bo- bo- bosubira ku- twumva ko aka kamo turamaze kukabatera si ubwo bwa mbere tuka- tuba- turababwira si ubwo bwa mbere bamaze kubona tubyandika si ubwo bwa mbere bamaze kubona tu- tubatumako tukivuza ko tu- dusubira kubiraba N- akarorero koroshe nuko twari arusha mu kwezi kwa kwa gatatu aho twari muri east african business council aba- abagwizatunga tu- twahuriye mu- mu mu muryango wacu turasura turasura turakibibutsa Tuf- twifuza ko boraba inyishu bakatwishyura vuba hama tugashobora gutera imbere
hari uwatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook witwa moneza edmo wagize ati abakuru b'ibihugu bafite imigambi myiza yo guteza imbere akarere ariko mfite impungenge ko abazungu kubera igihombo bizabatera bashobora kuzica imigambi yabo nk'uko bagenje gaddafi ashaka gukora leta zunze ubumwe za afurika ndibaza ko wenda iki kibazo gisa nk'aho uh, iyi migambi ni iy'abanyafurika batuye akarere k'uburasirazuba simbona ukuntu abazungu bashobora kuzayica hari icyo uh, wifuza kuvuga kuri iki kibazo cya muneza madamu nibigira
Eh, nibaza yuko i- u- i- i- ayo makenga afise atari amakenga a- i- a- nibaza ko afise icyo ahagaze ko kuko uravye i- i- ibibazo binini tumaze gucamo muri kano karere kacu ku vyerekeye ivy'ubwizi tunga canke muri ico kire- mu- muri ico gisata c'in- ci- ci- eh, c'ingenzi ni twebwe biraba ni twe dutorera inyishu yavyo ko nitwe tuza agahombo tubi- tu- tubikuramo tudakoreye hamwe Eh, ikindi ni uko aka- akarusho dufise ni uko turi ibihugu tumaze ku- ku- kumenya akamaro y'ugu- kuko guko- gukorana hamwe dufatanije imigambi dushobora gushikako nk'iyo single tourism visa natanze akarorero ibihugu bitatu byafashe iyo- uwo mugambi ni ni ni umugambi wa- wa- wungukira bose sinovuga ngo hari igihugu kimwe cyacunguka kurusha ikindi wumva iyo ibihugu bitatu bine bimaze gufatana ntibyoroshe kugira uwundi muntu aze asambura imigambi bumvikanye canke intumbero bafise y'aho bashaka kuja no mbone ngo ni muri urwo ru- muri- muri- muri urwo rugezo noshobora kwishura kuri ico kibazo ciwe hari igihe twigeze no kuganira umbwira ko muri iki gihe iyo mugiye ah, mu mamurikagurisha y'ubukerarugendo musigaye mugenda nk'akarere aho kugenda nk'igihugu Ah, watubwira uko byagenze mu imurikagurisha ryabaye i berlin mu gihugu cy'ubudage
ego mu kwezi kwa gatatu twari twaserukiye ibihugu byacu twese twagiye mu- muri aho tugira aho hi- ibihugu byose byo ku isi yose biza ku- kugaragaza no kwerekana ibyo bashaka kudandaza muri ico gisata c'ingenzi M- nk'uko mubizi kera ibihugu umwe wese yaba afise aho akorera aha- aho afise yashize abagwizatunga baje bava muri ico gihugu mugabo ubuye ibihugu bitatu kenya na uganda na n'u rwanda twaragize aho aba- dutumira abantu hamwe twese tugira em, eh, novuga ngo message duha aba isi twese turi hamwe em, imigambi yo gukorana hamwe turi batatu kane tugasanga aho twicaye n'aho dukorera ko turakora turi ku- ni turi kure na kure turi hafi na hafi nibaza ko mu minsi iza muzobona twese tu- tu- turi hamwe mu nzu imwe dukorera hamwe nk'aba- nk'abavukanyi nk'abantu baba mu gihugu kimwe ivyo rero bitwereka yuko u- u- u- u- umu- ntitu- turatanga kuva mu majambo dutanga kujanaho ubuye mu mu bintu biboneka bigaragara aho abantu bakubona yuko tuvuze ko turi eh, destination east africa canke noyita eh, tourism destination east africa twese tuba turi hamwe ubona igihugu kimwe ikindi ki- ki- ki- kigishigikiye ah, mu ruhande rumwe ikindi kiri mu rundi ruhande rumwe ivyo rero ni ibintu bi- bitubona ko na twebwe abanyagihugu bo muri east africa bira- biratugira akamaro aho umuntu abona yuko adandaza igihugu ca kenya agashobora kudandaza igihugu ca- ca uganda akadandaza igihugu ca c'u rwanda tanzania n'uburundi twese tugashobora kuba tuzi ivyo turiko turakorera hamwe twese nk'uko tubizi cane cane muri kino gisata cacu ni igisata kiri kirimwo competition niniya cyane tutabikoze ngo dukorane hamwe dutorere inyishu hamwe abandi bazodusiga kandi abandi bazoshobora gushika kure dusange dusigaye inyuma urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na cyiza cyiza mwiriwe neza uri hehe cyiza
ni makamba ikibazo cyawe
yewe nashaka kubaza uwo mutumire Mm.
urabona hari muri ibi bintu turimo vy- bya east africa hahora haba ibintu bya- byo gu- kwerekana ibidandazwa iki tukumva byabereye i bujumbura cyangwa ukumva byabereye ku mirwa mikuru y'intara mugabo hagati mu makumyabiri bishikayo kandi kenshi mpora mbona bigendamo abantu umenga ni abantu baciye ubwenge bajya abanyagihugu batoya ntibabijamo yego nashaka rero ndasaba abo nyine baraba ukuntu bazohindure kugira namba nambaho habonetse bishasha kugira abanyagihugu bose bashobore kubimenya urakoze cyane cyiza kuri icyo kibazo cyawe turi kumwe kandi na idirisi idirisi mwiriwe
namwiriwe neza uri hehe idirisi
ndi bujumbura ikibazo cyawe
Eh, nashaka mbaze umutumire abona gute hino mu burundi ubona ko na east african idasanzwe bafise imigenderanire mibi n'u Burundi babona gute n'u Burundi ukuntu twotera imbere natwe tukamera n'ibindi bihugu hanyuma agaca tubara n'ingene n'abategetsi bino mu bujumbura ukuntu bavyifatamo ubwo n'abanyagihugu batora aka- aka- akarusho U- urakoze Idris Eh, madama nibigira wenda nshingiye kuri icyo kibazo cya Idris eh, ubona akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kari kagera ku rugero rw'aho inyungu z'ubucuruzi zishobora kujya hejuru y'inyungu bwite z'abanyapolitike kuko usanga kenshi ari bo batuma ah, ibi byose mwifuza kugeraho bitagerwaho halo ndazi ngira- ndabe cyane cyane ndazi ku gisata cyacu cy'ingenzi novuga ko ngira mvugire ibi- ibi- ibihugu byose mu- muri amasekiteri yose mugabo mu byerekeye ingenzi eh, inyungu igisata cy'ingenzi gitanga niyo usanga kenshi yubaka ibihugu byacu niyo usanga atanga amakori niyo usanga atanga ubuzi niyo usanga azana amadovize mu bihugu byacu igihugu cy'u rwanda mu ndwi iheze ni- ntihenze kwa kane kwa gatanu caramenyesheje ko igisata c'ingenzi kiza arico kiz- kiri imbere mu kwereka- mu ku- mu kwinjiza um, uh, amakori mu gihugu none ayo makori aja he? ayo makori niyo yubaka amabarabara ayo makori niyo atanga uh, umushahara ayo makori niyo atuma igihugu c'u rwanda gitera imbere rero inyungu y'abapolitisien nk'uko mubizi ni nuko ashobora kuronka ingene ateza imbere igihugu ashika ku migambi y'ibyo yemereye aba- abamutora ashobora gutora inyishu ku- ku byerekeye ubukene buri muri ico gihugu twe rero mu gisata c'ingenzi tubona yuko dukoreye hamwe tugafashanya ibihugu biri imbere biga- bigashobora gukwega ibiri inyuma ibiri imbere navyo bigashobora gukorana n'ibi- n'ibi- n'ibisigaye inyuma kugira ngo dushobore kuba turi une destination iri- iri- i- i- ikomeye kandi ishobora kuba ihamagara abantu kuza kuyitembereramo natwebwe tuyibamwo tukayitemberera nta- nta- nta- nta kibuza yuko inyungu y'aba- y'abanyagihugu iza imbere y'inyungu y'abapolitisiye kuko kenya uganda u rwanda tanzania n'uburundi igisata cy'ingenzi tubishyize hamwe twese nibaza ko turi mu gisa- tuza ubwa gatatu mu byerekeye amafaranga twinjiza yo guteza imbere ibihugu byacu ayo nayo ntajya kure ni amahera abo- abo- abo dutwara eh, baja gukoresha mu guteza imbere ibihugu byacu no gutorera inyishu ibihu- ibi- ibi- ibi- ibi- mu byerekeye ubutunzi mu kugabanya ubukene mu gutanga akazi nta- nibaza ko ah, bi- ibyo bintu bi- biteza kuba biri kumwe kandi bizokoma bijyana iminsi yose urakoze cyane turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro ese nk'umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba usibye iyi migambi mumaze iminsi mugerageza ku- kurwanira kugira ngo ishyirwe mu bikorwa nk'indi migambi ya vuba mufite mu gihe cyiza ni nk'iyihe
imigambi iri yavuga ni uko dutangura kuta- gu- guteza imbere eh, ico gisata c'ingenzi cyane cyane twebwe abanyagihugu bo muri east africa tukaraba ico twebwe kitumariye kuko nk'uko mubizi eh, ibihugu bimwe bimwe nko muri kenya mu- mu- muri tanzania cyangwa mu rwanda cyangwa mu rwanda ni ibihugu bigenderwa n'abantu bava hanze si ibihugu bigen- twebwe ababa muri bino bihugu usanga kenshi twaribagiwe usanga kenshi tu- aba- bata- tutamenya ibyo dushobora kuja gukorera mu bihugu byacu cyangwa kuja kurata ijisho Aka- a- akazi gakomeye ni ugutangura gukorana na- na twebwe abakora muri kino gisata kugira tumenyeshe ubwiza bw'ibihugu byacu tubamo aho abandi bava muri amerika bakava mu bushinwa bakava muri mu buraya baza kuratira ibyiza tubamwo tweho natwe kuri iki badusiga inyuma aho rero ni- ni ukuvuga iki ni ukuvuga kugura iyo mibibe iyo- izo mbibe nk'uko nabivuze kugabanya ibiciro kuraba ingene ah, ibyo duja gutemberera eh, mwo n'ibyo tuja kuraba ari ibintu bidu- bitu- bitunezera aho wumva abantu bo muri east africa baja gutembera ah, ibihugu cya afrique du sud bakaja dubai cyangwa bakaja i buraya ni kubera iki N- ni ukubera ngira ngo batazi ibyo bihugu byacu ibyiza bufise canke ntiturabamenyesha nk'uko twateza kubikora rero ubu uyi akazi kacu nyamukuru gakuru ni ugukorana n'aba- n'abagwizatunga ni ugukorana n'abo badandaza ibyo byo gutemberera ibihugu byacu kugira ngo hatangure kuraba ingene bakorana na twebwe abanyagihugu muri east africa madama Carmene nibigira umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka afurika y'uburasirazuba Ndagu- ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ibisobanuro watanze ku bakunzi ba radiyo yacu
murakoze cyane nshimire namwe nshuti mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro tubibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bi- bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika